hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video hmm my people no be smart, you know. another matter will be say e day for grant, so wey be say a lot of yoruba people come to talk say the nowadays oba will be say dey day for seat right now every yoruba citizen come turn to who know they respect them again because of maybe the way they put themselves my people on una know say holding this time whether oba na even twenty years old I've been oba na thirty years old if elderly person wey be saying now, fifty years old come palace he go bow bow head down to take greet the oba but right now the way things continue dey go no be so it e be my people this matter and about na about oluwo and oba elegushi my people no be small oba elegushi and uh, with wasiu Aide. wasiu Aide, the way e take dey talk to oba oluwo of iwo e dey talk to am as if say he and oba oluwo say oba oluwo na just normal or eh, um, one of him boy or you know e one of him junior brother the way e take dey talk to am wey be say e dey use o for am wey we say no be say e just uh, eh, dey talk to her like normal king the way they talk to alaafin for you or oni or ife so now people come dey talk say the way was why they they talk to you know about obas the way they stand they talk to the way we say dem dey give each other handshake we be say e they use o for am they talk to him as if say na boy ha olden days time no be say e be now a lot of yoruba people, this video come draw their attention wey be say dem dey talk say how a whole oba wasiu ayinde go dey talk to a whole oba like this. say e no make sense like that. say this one na kind na insult to yoruba throne na insult to the throne say at least even though e be eh, friend with e be be senior Oluwo of It no matter whether he's senior Oluwo of or not. Say at least make him respect the the crown, make him respect the crown. Even Oba Elegushi, the way they talk to him. It can't be like say Oba Elegushi also na still Wasiu Ayinde. Na, na still Wasiu Ayinde a boy na It can't be like say na Wasiu Ayinde because a lot of people they talk say that position wey be see many of the yoruba obas nowadays dey say no be eh, na money na im dey take buy the position -huh. so for nine make the many many people for yoruba land wey we say they know they respect the yoruba obas and una say say wen obasanjo go see olu of warri upon say obasanjo reach to born olu of worry, he still do it in the dime front of the crown uh, the throne to take greet the king because he know say king na king na he be whether king na twenty years old o abi na 30 o they need to dey respect the the throne the crown as well but for the yoruba side own e come be like say the case come dey dey different because a lot of people dey talk say Wasiu dey no suppose talk to the Yoruba obas like that and two obas wey dey for inside that motor wey dey talk to Oluwo of Iwo dey front

ní sọ máa sọ pé màá ní máa sọ pé sọ òun ẹni pé five and six wọ́n pẹ̀lú ẹ̀ kò sí tó máa ti sẹ́. my people na the video na una new watch finish so my people una see wetin happen for inside the video my people wetin me get to talk about this video be say a lot of people misunderstand the the video why some people feel say only this time this kind of thing no go fit ever happen say becos yoruba obas dat position no be them supposed to there for the position me i the feel say maybe the way oluwo of iwo put himself for wasiwa ayinde na im make wasiwa in the fit talk to oluwo and oba elegushi becos we no go fit talk say wasiwa ayinde na im put oluwo for the position wey e right now becos wasiu ayinde no the position to put oluwo for that position and definitely wasiu ayinde no go see if he puts. Oba Elegushi for that position. Me as they see this thing say maybe Wasiu Ayinde and Oba Elegushi and Oluwofi would they be friends? Then they talk to each other like they be the same guy guy. Now they just be say okay oh this one are my own padi na my own personal person. No matter how you become king oh if you be king for many people oh may old people may they, they bow their head down for you may they, they kneel down but me oh you be my own person i go continue to dey call you your real name you know they use that o for you there are some friends like that but people they see they talk am for the other side say friends or no friends as long as say he don't become king he need to show respect to the throne at least to not let another people they disrespect the the throne if you feel they talk to yoruba obas like it because Dele do also post am for Instagram where we say e talks. say e dey very very disappoint for what he was saying. They do to Oluwo of Iwo and Oba Elegushi which Dele do also dey talk say he no supposed make Wasiu Ayinde make he just they talk to Yoruba obas like that as if say there be boys wey dey knack band dey follow am for back if e dey sing because the way Wasiu Ayinde take dey tok to Talk to dr oluwofiwe come bless oluwofiwe na band na e dey knack for him back if he dey sing say na him boy boy wey dey follow am dey pick money if dem dey spray am e no dey talk to oba elegushi and oluwofiwe like say dem be king at all like say no be crown dey dia head just e come be like say dem just be one of the oloye wey be say e dey for inside palace so people dey tell wasan they dey say make e learn how to dey respect di yoruba kings no matter their age, whether they're small or they're big, their position, you need to respect the, their position, you need to respect the, the throne. At least the respect you are giving, it does not mean that they give out to Oluwo. If they give out to the throne, because this kind of thing now, if the Wasa they talk to Oluwo of Iwo this way, how you go take talk to Oni of Ife? And then the West people, other tribe go feel say normal to talk to Yoruba king and they decided to do it. They disrespect the yoruba obas so my people, this matter now wey be say dele momodu sef come see put mouth say in dey What you do e no good at all because the kind position we wey wasan dey dey dem not supposed to meet this kind thing for you and say now you go come dey use the yoruba obas the rub gun like this for public but people still feel say maybe because say Oluwo of Iwo and Wasiu Ayinde and Obelegushi dey enter each other say dem be like uh, friends na make Wasiu Ayinde dey talk to her like say dem be the same like dem be padi padi say no matter how uh, the crown wey e dey for im head na still im padi na im e be huh una still know say no matter how Wasiu Ayinde go still collect small age for Oluwo of Iwo and so my people, as i come across this news na to say make i carry and carry am come here to come share am with una una know say as the news they come out na so i dey carry and come here to come share am with una alright my people, make una let me know wetin una take for the comment section and if una never subscribe make una subscribe una bye bye till i come on